My people, Tinubu supporters, Tinubu people don roast Iyabo Ojo because of say Iyabo Ojo decided to dump Tinubu over Peter Obi. This one shock a lot of people say, ha! Ah, Iyabo Ojo matter don still land for table again. Wahala don tie wrapper o, everywhere don scatter o, no be small thing o hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as you always come back to watch my video my people not be smart you know today video about Iyabo Ojo and Tinubu and the supporters of uh, Peter Obi my people not be smart you know they don't drag Iyabo Ojo oh. no be small oh. they drag and so tey many things come dey happen wey be say many ways many things of Iyabo Ojo wey don do pass na dem come dey use against Iyabo Ojo hmm, hmm. now Yoruba people are hungry Yoruba people say why Iyabo Ojo go decided to choose Peter Obi over Tinubu why Iyabo Ojo no stand by Tinubu wey be Yoruba person why Iyabo Ojo decided to talk say he wan vote for Peter Obi which benefit Iyabo Ojo don receive from Peter Obi just the way they talk oh eh, eh, make una no misunderstand me now many people start to dey drag Iyabo Ojo say Iyabo Ojo this your decision e dey wrong o oh. why you go decided to talk say now Peter Obi you won't choose over Asiwaju Bola Ahmed Tinubu my people a lot of Yoruba you start to the verse? say we they watch your Yoruba movie we support you why be say the time to to support your own Yoruba leader you decided to kick against him and decided to follow um, Peter Obi now many people see the reason say maybe because of say Iyabo Ojo they in serious relationship with Igbo man now that is why she dey do something to please the igbo people, just the way people start to they think they feel say this is the reason why Yabo ojo fit change her mind say she won't vote for peter obi say Yabo ojo just sleep wake up say she won't just vote peter obi sotey iyabo ojo just say she no go fit go rally and campaign because of say she not target to many people. make una no forget say when baba ijesha matter happen. Iyabo Ojo, many people drag Iyabo Ojo. Many people still get Iyabo Ojo for mind. So when Iyabo Ojo said she won't go campaign, but she not go feed because she be target to many people. That means a lot of people will be say they don't fair get Iyabo Ojo for mind because of uh, Iyabo Ojo stand with princess to help princess fight a battle and according to the evidence will be say Iyabo Ojo see where Iyabo Ojo take come out to speak now many people really kick against iyabo ojo now iyabo ojo don tok say she can't carry her support give eh, peter obi which is Hebo person because Iyabo Joseph dey the serious relationship with Hebo man. So people feel say Iyabo Ojo they support this uh, Peter Obi because of say they serious relationship with Hebo man. People not really uh, understand say maybe Iyabo Ojo dey support Peter Obi because of some of Peter Obi words or he don't see the job of Peter Obi before, maybe he just feel like yeah, Peter Obi go do better job than other candidates. A lot of people don't really understand. So my people, I go like make a read. Wetin Yabo Ojo post wey e draw a lot of people attention because many people don still make post for Yabo Ojo dey call Yabo Ojo gbọkọgbọkọ say Yabo Ojo na this one na that one many names both the one way be truth and the one way not be truth so my people. but first before we read the people wey they talk, wey they call yabojo different name before we read wetin they write about yabojo we go first read the exactly thing where be say yabojo post about peter obi where it draw a lot of yoruba people attention say yoruba we draw a lot of yoruba people attention before they start to they call iyabo ojo names so my people, make a read for now, my pipo right up say My choice is Peter Obi. She tagged Peter Obi. Now, my choice is Peter Obi. We need a breath of fresh air. And I strongly believe in his vision and mission, most especially his management. Nigeria cannot be repaired in four years, but we need a positive start, a starting point for a better Nigeria so that our children and the ones yet unborn we uh, won't, won't have to face this hardship we are facing. We need to start building a system that will work for the betterment of our people and our country. We need accountability for every wrong or right decision that is made, lies will no longer slide. This vote is not about it and religion. For me, it is about ending the struggle and pain of the common man. It is about not letting the death of all those who lost their lives during the answers protests go in vain. This is deep for me. But unfortunately, I can't campaign because I am a target. If God willing, willingly, I pray that His Excellency Peter Obi wins. And I pray it does not disappoint us when he gets in. So help us, God. So if he does not win, whoever wins, I pray leads Nigeria right. If not, Nigeria will not be able to stand stand the dump that we await. Please vote your choice, vote peacefully, protect your vote, vote your conscience, vote for a better Nigeria. God bless Nigeria. God bless us all. And I don't hear my people. The fact that Iyabo just say make people vote who dem wan vote but she wey be iyabo udo she dey vote for peter obi and na her own candidate na peter obi who she support who she believe say e fit for the job say na peter obi That mean say she no believe say tinubu go fit do the job but she no dey talk. stop other people, whether her colleagues say make dem no vote for asiwaju she no dey stop them. say make dem no vote for eh, her fans no vote for who dem wan vote for but she oh she wan vote peter obi so she endorsed peter obi because she believe say make dem start with another whether make dem start with um, uh, labour party uh, so things go go well because say apc and pdp don't fail the rulers so yoruba know, pipo come come after after yoruba pipo come come after iyabo ojo so i go like make i read dis post wey dis person write about iyabo ojo wey draw iyabo ojo attention wey iyabo ojo sef vex post am come dey call di person name my pipo because yoruba pipo sef feel say ah iyabo ojo na movie yoruba movie na you dey act na you take blow why time reach the one where you suppose support your own person you can't decide to go branch con dey branch another place no can't go straight to the point you can't because say you deal with igbo man Can't decide to turn your own people down say you e no go work now dem make a post about yabo ojo dis one i con cause wahala wey yabo ojo tok say enough is enough Where before yabo ojo con go repost wetin dem Talk about am now This person Write about Yabo Ojo say, whether he wins or not, my dreams align with Peter Obi. Now, he can't talk say, Aláṣẹ́wó Yabo Ojo. He tag Yabo Ojo. Madam Gboko Gboko, Aṣíwájú does not need your support. Aṣíwájú does not need Aláṣẹ́wó support. He needs decent women with class, intelligent woman. Woman, keep your support, Olosho. So he can't tag tinubu we win my people, and i don't hear this matter wey dey for ground now my people. e never reach wetin dem dey call gboko because this one now who eh e be like toye abraham na toye abraham now. na she and she and Yabojo, they be they ojo they dey together They really dey close toye abraham take Yabojo like her own senior sister now Yabojo take peter obi which Toyin Abraham choose Ashiwaju, A lot of people see they kick against Toyin Abraham too. But Toyin Abraham choose Ashiwaju, Iyabo Ojo choose Peter Obi. This one never reach where people go start to dey bring quarrel because this one na about who you feel say you go feel better Nigeria. If Iyabo Ojo feel say Peter Obi go feel better Nigeria, good luck to her. If other people also choose uh, tinubu say go better nigeria Then good luck to them. This will never reach me. They will start to drag each other They talk the thing wey be say e go hurt one another. my people, we know say eh, yabo ojo now they? dey with igbo We of course right now yabo ojo don fall in love with igbo people. definitely as yabo ojo fall in love with igbo man everything we e got to do with igbo yabo ojo go dey support am of course so just to please the man too to let am know the man know say he na she na better woman uh so people know people feel say Iyabo Ojo choose Peter Obi because of say because of because of say he dey she dey with Igbo man just to please the Igbo people say he na good woman because many people dey comment say dem dey clap for Iyabo Ojo say thank God say you choose Peter Obi These same people wey dey comment for Iyabo Ojo comment section. If Iyabo Ojo to say na Asiwaju, Iyabo Ojo choose. Many of them go start to dey drag Iyabo Ojo. Many of them, many, many of them go dey drag Iyabo Ojo new man say make you no marry Iyabo Ojo because why? Iyabo Ojo no support Peter Obi. So Iyabo Ojo for she to talk say she no fit come outside to come campaign. Say she na target. She understand. Uh, I mean, a lot of people need, a lot of people know wetin yabo Job mean. Say, if she go campaign, say, no be small thing. Because the Yoruba people say, yabo Ojo never go campaign. See wetin dey happen. See the name wey dem dey call am. See the way dem dey drag am. All right, my people, as I come across yabo Ojo news, na to say make i carry am come here to come share am with una make una let me know wetin una think for the comment section and if una never subscribe make una subscribe to me so that una no go miss any latest gist wey i dey upload una bye bye till i come on our way next time bye guys catch you my next video bye guys